e don tey wey we know say di relationship wey olori temitope dey try to form wit queen naomi na fake olori temitope no be beta pesin online in-laws don know say since wey temitope leave her children small small pikin even the one wey e dey suck breast three months old pikin e abandon am enter inside palace make e come answer olori na dat time nine im pipo know say olori temitope na bad pesin Eh? eh my correct correct people, you go shock you o oh, for this particular one wey we hear because as we dey hear di mata temitope don dey exposed to everybody nobody wey e no know wetin temitope dey do right now my correct correct people, for god's sake e go dey very good and e go make more sense if all these oloris wey dey block space for queen naomi for inside the palace with all the evidences wey dey carry come outside from the palace dem go leave dem make dem go go meet their husbands back make dem go go meet their own children back because this particular alleged information wey i just hear ha e shock me o e shock me find better chair sit down no balance well make i give you the update as i take hear the matter, allegedly back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na be the real mvp kabi is seen a very very peaceful and decent human being but it just dey very very unfortunate say in in in discipline and everything wey im get im marry women wen e be say according to all the alleged information wey we dey hear dem not decent one naira in fact eh, at this point hmm, breeze don't blow and fawunyansh don't open as we dey hear naomi na a child of god When e be say e no get into poor When e hear say person no get into poor e go hear say person no know bad thing queen naomi was brought into the palace of the oni of ife a virgin woman wey e no know man wey e no know bad thing wey e no know anything na so e take enter na in dis women don carry dia badoski wan spoil something for our beloved queen naomi hmm This particular update pain me oh because shocking audio don expose queen naomi eh, betrayal eh, from eh, oloritemitope and aunty ibira olori marian na I open everything oh for public just because of say she sef wan answer ezigbo mmadu better person. In the heart of the royal palace, where secrets they flow every minute of the day, hot, hot tori sizzling like pepper soup they just bring back uh, down from fire. Tori don land say one shocking audio don leak. dem talk say na dis audio wey expose all the wahala wey queen naomi dey go through for inside the palace as we take hear the particular update no be normal thing. You know say when people dey do you maramara n'iru punkite n'azụ dat one mean say for your front they go do as if say una be friends for your back they go really talk talk you down in fact if you fit hear wetin people dey talk about you behind you my brothers and sisters e get many people wey be say if dem tell you good morning you no go answer na dis one na im be wetin maria don come expose to Queen Naomi. And e on top of social media o oh, according to how we take hear the alleged information now here I hear am. This leaked audio we dey hear say now will be part of the reason wey make KBC a very very decent king Talk say di when they make the list of pipo wey go visit Queen Naomi for her mansion for Lekki say he no wan make them Temitope name day inside Now part of this reason na be this. Temitope eh oh my goodness this one too much even for a mother with three children e too much. na so dey yarn say olori mariam bin dey vex well well she dey vex well well one day and start to dey yarn as di mata dey hot she tok say olori temitope e dey very very stingy say she never contribute anything for inside di palace no be only temitope she dey point accusing finger on she dey also dey point the same accusing finger to queen naomi say queen naomi na a very very stingy queen When e be say e enter the palace only to chop e no dey contribute anything for the life of di kbac anyway to be obiageri no be bad thing. yes obiageri mean person wey enter wealth to come enjoy himself e no come work and na the kind marriage wey god don design for queen naomi for the life of ekabiesi until enemy find their way creep inside that life according to wetin olulrimarian talk, e say all di renovations wey she don do for inside di palace all di money wey she don spend even for inside ileife dem say her contribution dey monumental say if you look everywhere you go see her money for ojaja mall you go see her money for lekki mansion you go see her money for some of kabiyesi investment Say she don really really invest for her marriage to be referred to as the number one ahe as olorimeyan dey brag o say she no go ever ever comot for di palace for queen naomi layelaye say even if she wan comot go meet back her husband her former husband and her three children say she go find anoda reason to go not queen naomi my correct correct pipo and na so na olorimeyan drop di gist o wey be say di gist don dey fly around They accuse queen naomi say the only reason wey make her be kabiyesi marry queen naomi na because of her virginity nothing else she no bring anything extra to the table say the only reason wey make her kabiyesi marry her na because of say she be virgin so for you now mariam wetin make her be kabiyesi marry you say na your kpekus too sweet abi say na your money too sweet abi na you take your money cover im eye wey make her know say you get bad behaviour which one say woman na virgin man come decide to marry her na bad reason na good reason na easy to find virgin for 2024 e easy hmm dis women they shock me but that na the beginning of the palava oh. Then say olori marian send this audio to dr elizabeth and the oni of ife because the person wey she dey bin dey get this conversation with na olori temitope na im two of dem carry queen naomi put for their center. dey pinch am like pipo wey e dey comot the hair of fowl from fowl but di fowl feather from im body and then to tucha queen naomi almost put tire on iri ya n'ezi comot im tongue from inside im mouth according to wetin we hear if you hear the kind of thing wey temitope dey talk about queen naomi you sef go chocolate When they hear wetin olori temitope talk for the audio no be even mary her own na im the car BAC. na temitope own na im the car BAC. e shock them to their bone marrow nobody fit believe say this kind talk fit to come outside from olori temitope about queen naomi because temitope dey always dey pretend say he and queen naomi na egbu in ofu apa say he and queen naomi na friends him love queen naomi he want to see queen naomi return back to the palace This one again dey teach us say we need to dey careful with our friends you see some people wey be say dem dey shine teeth for you dem dey come your front dem dey do as if say your progress dey sweet them. na lie o oh no wonder wey be say kabiyesi pikin im first daughter princess adeola no dey wan take her e dey see olori eliz eh, olori eh, eh, temitope because im fit to see through am according to all this alleged information wey we dey hear e dey very very disturbing and shocking e dey shake person the things wey we dey hear wey dey come outside from the mouth of temidope all because of say you no like queen naomi but you dey wan pre ten d to like queen naomi people dey wonder say if this audio na true ha if this audio na true na im be say temitope ewe you be snake o oh. dem dey ask plenty plenty question and the palace dey shake because of you know this particular matter This na serious gbege wey fit to tear the palace into many many pieces my correct correct people. hey wetin you think about this particular one hmm as i hear am na so me sef carry am put for head o i say na wow wetin queen naomi dey battle for inside di palace not be one not be two o oh. make you help me share your thought below in di comment section wetin you think about dis one if you never like and share di video your own no go spoil make you try like and share di video if you never subscribe to di youtube channel and turn on notification bell bell abeg make you endeavour to do dat one i go try bring you more fresh and spicy update as e dey drop na so i dey package and dey come informate my correct correct people own make you not forget say it is very very important for you to like and share the video eh, your own self not go spoil god wey they bless you not go leave you i go bring you more update as things they unveil for inside the palace of the oni of ife no forget na na na na click on that like button na na na na beg.